turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe mu gihugu c'u burundi impande zibiri z'umugambi w'abadasigana ukona warondeye intahe yo kwikukira ziyemeje gusubiza hamwe nyuma y'imyaka cumi n'ibiri zidacana uwaka bibaye mu gihe turiko turegereza amatora ni ngombwa yuko bizogira ico biterereye mu matora
uyu ni olivier nkurunziza ni umukuru w'umugambwe ipona uruhande rwemewe na leta ubwabo igikomeye ni uko ingorane zije ababa bari imbere y'abandi ababa bajejwe kurongora abandi baba bashoboye kubicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo biba bihari uyu nawe ni profesor evariste ngayimpenda watwara uruhande rwa ipona rutemewe n'amategeko mu burundi muri tunisiya umupolisi yarashe abantu bari mu micungararo y'isinagoga mu kigwa ca jerba kiri mw'ibahari ya mediterane naho mu burasirazuba bwo hagati umurwi witwa jihad islamique wo mu ntara ya gaza muri palestina warashe ibisasu vya rokete vyinshi muri israel ku mugabane wa afurika bahitanywe n'ingwano imaze ukwezi muri sudani barenze amajana atandatu ano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tuhafite tutarenze turababwira ari mwayo ubutungane bw'u rwanda turarambura ahandi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahekaze nshuti bakunzi bacu mu burasirazuba bwo hagati umutwe witwa jihade islamique wo mu ntara ya gaza muri palestina warashe ibisasu vya roketi kandi vyinshi ku ruhande rwa israel kuri uno wa gatatu indege z'intambara za israel nazo zarashe abarwanyi b'uwo murwi turi kumwe muri studio na thomas kamirindi nibyo israel ivuga ko jihad islamique bishatse nko kuvuga ngo intambara ntagatifu yayirasheho byibura roketi magana abiri na mirongo irindwi inyinshi zaguye mu majyepfo ya isirayeli izindi zigera i tel aviv umurwa mukuru ku nkengero ya mediterane muri kilometero mirongo inani nta muntu zahitanye ariko abantu babiri bakomeretse barimo biruka bashakisha aho bikinga mu gihe izo rokete zarimo zigwa amashuri yafunze mu majyepfo ya isirayeli kugera ejo bundi kuwa gatanu indege z'intambara za israel nazo zarashe muri gaza ku munsi wa kabiri wikurikiranyije zibanze cyane cyane ku birindiro roketi zaturukagamo zahitanye abanyapalestina batanu barimo abarwanyi ba jihad islamique bane kuva ejo indege za israel zimaze kwica abanyapalestina makumyabiri n'umwe ni abasivili icumi n'abarwanyi ba jihad islamique cumi n'umwe barimo abayobozi babo bakuru bo hejuru batatu muri isirayeli nako misiri irimo iragerageza mumbabarire guhuza impande zombi kugira ngo zihagarike ibyo kurwana kugira ngo ariko intambara idafata indi ntera isirayeli yirinze kurasa no mu birindiro bya hamas hamas niyo igenzura intara ya gaza hamas nayo yirinze kwivanga muri iyi ntambara ya isirayeli na jihad islamique isirayeli na hamas bamaze kurwana inshuro enye kuva mu bihumbi bibiri na karindwi thomas kamirindi urakoze ntuje kure udutware muri tunisiya aho umupolisi yarashe abantu bari mu micungararo y'isinagoga mu kirwa ca jerba mw'ibahari ya mediterane yishe batanu nawe abandi bapolisi baramurasa arapfa abapfuye n'abapolisi batatu n'abayahudi babiri bafitanye amasano mu miryango bitwa aviel hadad wari ufite ubwenegihugu bubiri bwa tunisiya na isirayeli na ben hadad w'umufaransa abandi bantu umunani abapolisi bane n'abasivile bane bakomeretse uwabarashe nawe bagenzi be bamwishe abagenzacyaha barimo baragerageza kumenya icyo abimuteye mu bihumbi bibiri na kabiri nabwo hekaru ya jeriba mu burasirazuba bwa tunisiya yaratewe umwiyahuzi yayigonze n'ikamyo yari itezemo ibisasu yahitanye abantu makumyabiri n'umwe barimo abanyatunisiya abadage n'abafaransa icyo gihe al qaida yavuze ko ariyo yari inyuma y'icyo gitero hekaru y'ijeriba niyo ya kera cyane muri afurika imaze imyaka ibihumbi bibiri na magana atanu isurwa n'abantu ibihumbi baturuka imihanda yose y'isi
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru agezweho hirya no ku isi tuyabandanirize mu by'intambara ya sudani ishami rya onu ryita amagara y'abantu uh, oms mu mpfunyapfunyo rivuga ko abahitanywe n'iyo ngwano himaze ukwezi muri sudani ubu baza bamaze kurenga amajana atandatu mugenzi wacu hejuru ni mukankusi adufitiye ibindi kuri ino nkuru oms yavuze ko abandi bantu barenga ibihumbi bitanu bakomerekeye mu bifitanye isano n'ubushyamirane hagati y'ingabo za sudani ziyobowe na generali abdel fatah al borhan n'umutwe witwara gisirikari rapid support forces rsf uyobowe na generali hamdan dagaro abo basirikare bombi bahoze ari inshuti bafatanije muri kudeta yo mu bihumbi makumyabiri na rimwe yayobeje inzibacyuho ya gisirikare nyuma y'uko omar al bashir mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda akuwe ku butegetsi yari amazeho igihe kirekire umwuka mubi wakomeje kwiyongera hagati y'aba bayobozi ba gisirikari mu birebana n'ukuntu rsf yakwinjizwa mu ngabo z'igihugu n'uwakurikira inzira byanyuramo kuvugurura igisirikare byari bigamije gusubiza igihugu ku buyobozi bwa gisivire no gukemura ibibazo bya politiki byaturutse kuri kudeta yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye ananirwa kubahirizwa nta n'ikintu kigaragara yagezeho kugira ngo agabanye urugomo ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr ryavuze ko abanyasudani barenga ibihumbi magana arindwi bataye ingo zabo kuva imirwano itangiye mu kwezi gushize ni umubare ukubye inshuro zirenga ebyiri ibihumbi magana atatu mirongo itatu na bine hcr yari yatangaje ko bataye ibyabo imbere mu gihugu ishami rya oni ryita ku bimukira oem ryavuze ko abandi banyasudani ibihumbi ijana bahunze igihugu miliyoni zirenga cumi n'icyenda ni ukuvuga bibiri bya gatanu by'abaturage bose ba sudani ubu bagezweho n'ingaruka z'ubushyamirane nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku biribwa pamu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru imwe yungaha muri leta zunze ubumwe za amerika mbere ko duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari umushingamateka wo ku rwego rw'igihugu yitwa george santos yatawe muri yompi kuri uno wa gatatu mu byo yagirizwa harimo kunyuruza amafaranga mugenzi wacu thomas kamirindi abandanya ino nkuru george santos afite imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko avuka ku babyeyi bakomoka muri brezil ni uwo mu ishyaka ry'abarepublikani ari muri manda ye ya mbere yatowe mu kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri arahira mu kwa mbere gushize ahagarariye akarere k'amatora ka gatatu ka leta ya new york mu burasirazuba bw'igihugu umushinjacyaha avuga ko yayobeje amafaranga abaterankunga bari baramuhaye kugira ngo ayakoreshe mu byo kwiyamamaza ahubwo ayakoresha mu nyungu ze bwite nko kwigurira imyambaro ihenze cyane no kwishyura amadeni ye bwite itegeko rivuga ko umudepite agomba kumurikira inteko ishinga amategeko y'igihugu umutungo we mbere yo gutangira imirimo ye santos ashinjwa ko yayibeshye kuri iyo ngingo yanditse ku mpapuro zabugenewe ko akorera ikigo cy'ubucuruzi cy'umuryango akomokamo agahembwa amadolari ibihumbi magana arindwi na mirongo itanu ku mwaka kandi akabona n'andi madolari miliyoni eshanu ku nyungu icyo kigo kibabyarira mu by'ukuri si byo ntayo yigeze abona nk'uko umushinjacyaha abivuga ibyaha biramutse bimuhamye george santos ashobora gufungwa kugera ku myaka makumyabiri
shimire bagenzanje baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho hirya nino ku isi ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari tubabwira ibya ipro na yiyunze nenda biciye ku masonga mu kanya mu gihugu c'uburundi impande zibiri z'umugambwe w'abadasigana iprona ari nawe warondeye ukwikukira k'uburundi ziyemeje gusubiza hamwe ni nyuma y'imyaka cumi n'ibiri izo mpande zidaca n'uwaka ibindi kuri ino nkuru tubaze mugenzi wacu eloge wirikaneza ikiganiro cyihariye aha ijwi ry'amerika olivier nkunziza avuga ko imvonyamukuru yatumye impande zibiri za iprona ziyemeza gusubiza hamwe ari akarangamutima k'uwo mugambwe wama ushira imbere umwumvikano n'ibiganiro kubw'ibyo bizofasha cyane mu matora yaba y'abashingamateka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu n'aya perezida mu myaka ibiri izokurikiraho umugambwe ufise ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'abantu bawurimo kuko umugambwe ugizwe n'abantu nivyo bibaye mu gihe turiko turegereza amatora ni ngombwa yuko bizogira ico biterereye mu matora hari umurwi washinzwe urimo wabo muri izo mpande zibiri kugira wige uko ubwiyunge buzokorwa n'ingene hazogaburwa ibibanza mu nzego ikimaze kwemeranywa ko ni uko umukuru w'umugambwe n'icegera ciwe ku rwego rw'igihugu bizoguma bihariwe ishami ryemewe na leta nk'uko nkuru nziza rirongoye avyemeza twaremeranije neza yuko mu ndongozi z'umugambwe tugiye gukorana no gushigikirana bavuze bati ntituje gusenyura inzego ziriho ntituje gukuraho uburongozi ahubwo tuje kubushigikira natwe tuje mu nzego mu ntara mu makomine no mu rwego rw'igihugu zishoboka bakavuga bati urwego rw'umugambwe umukuru w'umugambwe icegera c'umukuru bwa n'abandi izo nzego turazishigikiye evariste ngayimpenda twari ishami ritemewe n'amategeko rya ipronati umugambwe wari ugezaho umwansi ashaka biranagaragara cyane ufatiye abashinga amateka umuganga w'abadasigana wagiye uraronka amatora atandukanye uhereye ibihumbi bibiri na gatanu ukaza ku bihumbi bibiri na cumi ibihumbi bibiri na cumi twaradugije igitigiri cy'abashinga amateka cyane kubera twari duhejeje kwiyunga ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugambo wari wasambutse tuja amatora dutandukanye ariko urabye amatora amajwi warose ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urabona yuko ku matora akurikira umugambi utagiye mu gihe kandi ushigikirwe umugambi wahavugenda akagirira mu biganiro vy'amahoro no guhagarika intambara vyabereye yarusha muri tanzania vyasozerewe n'amasezerano yo mu kwa munani ibihumbi bibiri iprona wari ku isonga ry'imigambwe iharanira inyungu z'abatutsi olivier nkurunziza utwarasigura ko ubu vyahindutse umugambi w'abadasigana ibyo abantu bavuga yuko ari umugambi uharanira inyungu z'abatutsi sibyo ni umugambi uharanira inyungu z'abarundi bose kanatsinda umugambwe w'abadasigana mu gushingwa mu mirongo itandatu na rimwe niwe mugambwe waharanira inyungu z'abarundi bose mu gihe hari amacakubiri aje ava mu rwanda byazantambara igihe abahututsi bapfa bakangazwa hakaza intwaro y'abahutu mu rwanda umugambwe w'abadasigana wavuze ati ivyo vy'abahutu n'abatutsi ntitwavyemera ariko turazi yuko tugiye mu kuganira yarusha harabaye ikosa ryo kuvuga ko umugambwe w'abadasigana uri muri jdc bakavye byitirira ngo ni iby'abatutsi kumbure bashobora kuvuga ati ni umugambwe turabye mu yindi migambwe tukaraba ubwoko bw'abatutsi baba ari benshi gusumba bawuhurumbira ariko si umugambwe w'abatutsi nga y'impendarongoyi babajya iprona ritemewe n'amategeko aragabisha ko kutumvikana kuzamaho gusa humuriza ko ingorane zizokemurwa mu mwumvikano uwobesha n'uwovuga ngo nta ngorane zizosubira nta muryango nta shyirahamwe nta gihugu kibaho kitagira ingorane kiba atari ico cyangwa kiba kizifise ntikizimenye gabo igikomeye ni uko iyo ingorane zije ababa bari imbere y'abandi ababa bajejwe kurongora abandi baba bashoboye kubicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo biba bihari kugeza ubu umugambwe iprona ruracahabwa ibibanza hafatiwe ku masezerano ya arusha agabanganya ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi amoko abiri yiganje mu burundi mbere n'icegera c'umukuru w'igihugu n'umunywanyi wawo mbega abavuye mu ishami ritemewe na leta bashobora kugira amahirwe amwe n'ayo baba ryemewe inyishu tuyihabwa na olivier nkuru nziza ivyo umukuru w'igihugu igihe cose bavuga ati nkeneye aba abadasigana akavuga ati ndakeneye mwabo nagiye umugambwe w'abadasigana bavuga ngo abasa abadasigana tuguma tweyimanga kandi abadasigana ubo tuzi ko baba bishoboye n'ahandi ariko n'ukuri abarundi nibo bumve n'abakungu ko ivyo sivyo vyari bituraje ishinga ahubwo ishinga ni uko umuganga w'abadasigana wokomera ahubwo aronka amajwi akomeye ugasubira no gutwara igihugu iprona niwo mugambwe uramvye kurusha iyindi mu burundi washinzwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani n'umuganwa ruhirwa gasore umuhungu w'umwami mwambutsa bangira icenge wa kane akaba asa n'uko ari nawe mwami wa nyuma burundi bwamenye kubera umuhungu we charles ndizeye yari afise izina ry'ubwami rya ntare wa gatanu yaganje hagati y'itariki ya munani ukwindwi na mirongo ibiri n'umunani ukwa cumi na rimwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu aba yugaye intwaro ya cami kuwa mbere ukwindwi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri iprona watsindiye intahe y'ukwikukira ko burundi inyuma y'amezi hafi icenda uwayiharaniye yishwe kuva perezida melchior ndadaye yishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amashami ya iprona yabaye indiri ariko akomeye anafise abanywanyi benshi bayegukira n'ayabiri yiyunze eloge wikaneza ijwi rya amerika
ejo ry'amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari vya afurika uno munsi rero uh, mu gihugu c'u rwanda leta yasabiye gupfungwa vy'agategekanyo mu gihe c'imisi mirongo itatu washinze inzu ikomeye y'imideri yambika abategetsi batandukanye b'u rwanda twerwa moses yashinze motions yagirizwa ivyaha vyo gukoresha ibiyovyabwenge no gukoresha impapuro mpimbano umumenyeshamakuru wacu eric bagiruwubusa yagiye ahabereye urubanza bwana moses turahirwa washinze inzu y'imideli ikomeye mu rwanda yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yambaye imyenda y'umukara iriho utubara tw'umweru turanga ikigo yashinze kizwi ku izina rya motions ni urubanza rwitabiriwe n'abantu benshi mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge barimo abavandimwe n'inshuti ze ubushinjacyaha bukurikiranyeho turahirwa ibyaha bibiri byo gukoresha ibiyobyabwenge n'icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ubushinjacyaha buvuga ko mu isuzuma ryamukozweho ryagaragaje ko mu maraso ye harimo ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero cya magana atatu na makumyabiri na rimwe mu isaka ryakozwe mu rugo rwa turahirwa ubushinjacyaha buvuga ko hari agapfunyika k'urumogi kabonetse iwe mu nzu kari mu ishati turahirwa aravuga avuga ko urumogi yarunywereye ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'ubutaliyani aho yari amaze imyaka igera muri ibiri yiga ashimangira ko muri icyo gihugu urumogi rutabujijwe kuri we asanga adakwiye kuryozwa urumogi yanywereye mu gihugu cyabimwemereraga gusa yemeza ko iyo aba yararukoresheje mu rwanda yabiryozwa naho ku gapfunyika ubushinjacyaha buvuga ko kabonetse bagagasanze iwe uregwa asobanura ko atazi uko kahageze gusa agakomeza gukeka ko yaba yarakavanye mu butaliyani atabizi avuga ko ishati barusanzemo atari yakayambayeho na rimwe ku cyaha cy'inyanduka mpimbano ubushinjacyaha umurega ko yafashe urwandiko rwe rw'inzira ya yahawe na leta akandikaho amakuru agaragaza ko yahinduriwe igitsina n'itariki y'amavuko uwiregura arahakana icyaha agasobanura ko atahinduye urwandiko rwe rw'inzira avuga ko ibyo yakoze yifashishije kopi yarwo itari umwimerere yasobanuriye urukiko ko nta kimenyetso kigaragaza ko yahinduye urwandiko rwe rw'inzira avuga ko icyabaye ari uko yafashe kopi yarwo akuraho amwe mu makuru aruranga yabwiye urukiko ko ari gutegura filimi yise kwanda igice cya mbere igaragaramo iyo shusho kandi ko nta hantu yakoresheje iyo kopi yahinduye yiyitirira urukiko rwabajije uregwa niba yumva guhindura urwandiko rwe rw'inzira bitagize icyaha asubiza ko ifoto yashyize ku rubuga rwa instagram yahise ayikuraho akimara kubona ko biteje ikibazo kuri we asanga nta cyaha yakoze nk'uko yabibwiye umucamanza abamwunganira mu mategeko barimo irene bayisabe babwiye urukiko ko amategeko agendanye n'ibyaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho asobanutse bavuga ko uwo bunganira yahinduye kopi y'urwandiko rw'inzira aho guhindura urwandiko rw'inzira rw'umwimerere nabo bari mu murongo umwe n'uwo bunganira ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge baravuga ko ibimenyetso by'urumogi bamusanzemo yabifatiye mu butaliyani na cyane ko nawe abyiyemerera basabye ko urukiko rwaziherera mu icarubanza rukazabishingiraho rumurekura agakurikiranwa yidegembya nyuma yo kugaragaza uburemere bw'ibyaha bumukurikiranyeho ubushinjacyaha bwasabiye bwana turahirwa kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'urubanza mu mizi bufite impungenge ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera kandi ko ibyaha akurikiranyweho bihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka ibiri y'igifungo mu gihe iperereza rimukorwaho rigikomeje uregwa yasabye urukiko kuburana ari hanze y'uburoko atanga inzu ye y'imideri nk'ingwate yasobanuye ko ifite agaciro ka miliyoni eshatu z'amadolari ni ukuvuga saga miliyari eshatu mu mafaranga y'amanyarwanda se umubyara na mushiki we wigisha muri kaminuza nabo bemera kumwishingira mu gihe urukiko rwaramuka rumurekuye by'agateganyo abanyamategeko be irene bayisabe na frank asimwe bavuze ko urukiko rwashingira ku kuba ari ubwa mbere uregwa akurikiranywe mu nkiko bibukije ko ari ihame ko aburana adafunzwe igihe nta mpamvu zikomeye zishingiye ku byagezweho bihagije mu iperereza bavuze ko urukiko ruramutse rubibonye ukundi rushobora kurekura by'agateganyo uwo bunganira rukagira ibyo umutegeko agomba kubahiriza baravuga ko ntaho yacikirana cyane ko urwandiko rwe rw'inzira rwafatiriwe ruri mu maboko y'ubushinjacyaha abanyamategeko banashingiye ku kuba uregwa yemeye gutanga ibyangombwa bya motions ihanga imideli nk'ingwate barasaba ko urukiko rwazanaho agaciro abishingizi be barimo se umubyara na mushiki we wigisha muri kaminuza bwana turahirwa moses wamamaye cyane nka motions kubera ikigo cye akanambika abakomeye mu minsi ishize hacicikanye amavideo ku mbuga nkoranyambaga amugaragaza mu bikorwa by'ubutinganyi ni amavideo ataravuzweho rumwe n'abahurira ku mbuga nkoranyambaga gusa ijwi ry'amerika ntiyabashije kwemeza inkomoko n'umwimerere n'umwimerere w'ayo mavidewo yacicikanye kugeza ubu kandi iyo bigeze ku ngingo y'ubutinganyi uretse kuba bamwe babifata nko guta umuco ntacyo amategeko y'u rwanda bivugaho nyuma yo kumva imiburanire ku mpande zombi umucamanza yatangaje ko azabifataho icyemezo ku itariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi ehe bugira ubusa ijwi rya amerika i kigali
urupapuro ruraba repubulika ya demokarasi ya kongo inyuma y'iminsi itandatu imyuzure yisha abantu barenga amajana ane muri teritwari ya karehe bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'iyo myuzure bavuga ko bugarijwe n'ibibazo byinshi aho bari i bushushu na nyamakubi na nyamukubi mu ntunge umenyesha amakuru wacu vedaste ngabo yagendeye bamwe muri bo adutegura ino nkuru muri abo bakuwe mu byabo n'imyuzuri hari abari mu mashitingi abandi nabo mu mazu y'abaturanyi atarasenyutse hari abandi nabo bari kurara hanze iradukunda bigira imana agahanga n'umwe mu bayobozi ba lokalite ya bushushu yasenywe amazu n'imyuzure ubu twavuganye kuri telefone kuvuga ngo aha habaye mu ijoro ryo ku wa kane haje kuboneka ibintu bikomeye cyane hakika inkangu mu misozi amazu aragenda amatungo aragenda n'imyaka byose ndetse n'abantu baragenda bacu ku buryo kimu karitsiye nyobora twaje kubura abantu bagera muri mirongo irindwi n'icyenda uyu witwa shamunda jean uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko utuye mu misozi ya kamikonzi asobanura ko nyuma y'aho amazu yabo asenyukiye inka zabo n'imirima bigatwagwa bagapfusha abantu ubu bugarijwe n'ibibazo by'imibereho muri santire ya nyamukubi uyu twavuganye ku murongo wa telefone mu by'ukuri mudufashije mwaduha ubufasha kuko icya mbere abantu bari kurara ku misozi ntacyo kurya ubwo ntacyo kwiyorosa bityo rero turiho nabi kuko ibyo kurya byose byari byeze mu misozi murazi ko ntiduhunika mu bigega ni mu mirima byaratembye byose byaragiye ubu nta kindi abantu bafite icyakora n'imfashanyo guverinoma iri kohereza abantu ni benshi ni benshi sinzi ko hari ushobora kubonaho no ku mashi bityo rero turabasaba nk'abantu b'abatabazi nyabuna mudutabare abana babayeho nabi benshi bahuye n'ibyo bibazo baruzuye muri za hopitale kubera umubare w'abantu benshi bishwe n'imyuzuri abandi nabo bakaburirwa irengero amashyirahamwe afasha arimo kuwa ruje ya kongo akomeje gushakisha mu byondo no mu nzuzi jisiteni iringiyimana semanza ni umuturage wo mu misozi miremire ya karehe yavuye mu muhanda wo muri nyamugari ubu ari bushushu aho yaje kureba ko yabona imirambo y'abavandimwe bibishwe n'ibiza afite imyaka mirongo itatu n'itanu nawe twavuganye kuri telefone mu nzu yacu twebwe hagiyemo abantu icyenda kuri buno rero ntacyo twabura twasaba turi gusaba leta hari icyo yadufasha nta kintu twari twabona kandi aho ngaho nyamugari habuze abantu bari bari muno ijana na bane nibo babuze haboneka habonetsemo umubyeyi wanjye umwe bitaga gatoto uzamukunda yapfanye bamusanze hano mwahino nkangu yapfanye n'abana be umunani bari baremye isoko ntabwo kubuze n'isaha bamwe twarababuze twabonye batanu batatu turababura kuri uyu wa kabiri intumwa za leta ya kongo zatanze ubufasha bw'ibifungugwa bigizwe n'amavuta ibishyimbo ifu amasabune ndetse n'amafaranga ku miryango magana abiri yibasiwe n'ibiza muri kalehe usibye leta ya kongo iri gufasha abibasiwe n'imyuzure amashyirahamwe atandukanye arimo medese sans frontiere nayo ari kuvura abakomerekeye muri ibyo biza umuyobozi wa teritwari ya kalehe toma bakenga avuga yuko imirambo y'abibasiwe n'imyuzuri imaze kuboneka ubu ari magana ane na cumi n'imwe ariko bakomeje igikorwa cyo gushakisha iyindi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
abakunzi b'umupira n'imikino itandukanye mbere y'uko duhana agahindukira ntitwayibagiye turabafitiye inkuru imwe ivugwa muri icyo gisata mu gihugu cy'u rwanda ishami ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa mu mpfunyapfunyo ubu nta komite nyobozi rifise iyi komite imaze guseswa nyuma y'uko abarenze kimwe cya gatatu cy'abari bayigize beguye ku nshingano zabo umunyeshamakuru wacu w'inkino jean claude munyandinda yabiduteguriye
amakuru yo guseswa kwa komite nyobozi y'ishyirahamwe ferwafa yamenyekanye ku mugoroba wo kuwa kabiri ubwo visi perezida wayo marcel matiku habyarimana yandikiraga abanyamuryango bose ibaruwa ibatumira mu nteko rusange idasanzwe izaterana kuwa mbere tariki ya cumi na gatanu y'uku kwezi kwa gatanu iyo baruwa ijwi rya amerika ifitiye kopi imenyesha ko uwari komiseri ushinzwe umutekano claudette mutoni yeguye ku mirimo ye muri iyi baruwa visi perezida marcel matiku habyarimana akomeza agira ati dushingiye ku ngingo ya mirongo ine na kabiri y'amategeko shingiro ya ferwafa mu gika cyayo cya karindwi tunejejwe no kubatumira mu nama y'inteko rusange idasanzwe tariki ya cumi na gatanu gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu intego z'iyo nteko rusange idasanzwe nk'uko bigaragara muri iyo baruwa ni ukugaragariza abanyamuryango ubwegure bwa bamwe mu bari bagize komite nyobozi ya ferwafa no kugena uko inzibacyuho izakorwa mbere y'amatora ateganyijwe ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ese ubundi icyo gika cya karindwi cy'ingingo ya mirongo ine na kabiri y'amategeko shingiro ya ferwafa kivuga iki nibyo radiyo ijwi rya amerika yabajije umunyamabanga mukuru w'iri shyirahamwe jire karangwa iyo komite nyobozi abayigize beguye barenze kimwe cya gatatu uyu munsi rero twari dufite komite nyobozi hari hareguye abagera kuri batatu perezida komiseri ushinzwe amategeko na komiseri ushinzwe imari ejo bundi rero nabwo hegura komiseri ushinzwe umutekano bita bituma rero iyo ngingo ya mirongo ine na kabiri igika cyayo cya karindwi iteganya ko igihe bigenze gutyo hahita hatumizwa inama y'inteko rusange idasanzwe kugira ngo igene uburyo inzibacyuho igenda inama y'inteko rusange isanzwe ya ferwafa yo ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa gatandatu yari kuzatorerwamo abagomba gusimbura abeguye muri komite nyobozi gusa iyegura rya claudette umutoni wari ushinzwe komisiyo y'umutekano ryatumye umubare w'abeguye bose hamwe urenga kimwe cya gatatu ari nayo mpamvu komite nyobozi yahise iseswa hakazatorwa indi nshya umunyamabanga mukuru wa ferwafa jure karangwa arakomeza adusobanurira impinduka zizabaho mu migendekere y'amatora y'abazaba bagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ferwafa uyu mwaka bitandukanye n'imyaka ishize amategeko shingiro avuguruye navuze haruguru ateganya ko amatora akorwa buri muntu yiyamamaza ku giti cye bitandukanye n'uko byahoze ko uwiyamamaza ku mwanya wa perezida yazanaga urutonde rw'abo yifuza kuzakorana nabo asambure jenerali cyangwa se inteko rusange igatora urutonde ubu rero izatora umuntu ku giti cye komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda yari igizwe n'abantu cumi n'umwe inkundura yo kwegura kwa bamwe muri bo yatangiriye kuri olivier nizeyimana wari perezida wa ferwafa weguye ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyuma y'umunsi umwe gusa delphine uwanyirigira wari komiseri ushinzwe amategeko nawe yahise yandika asezera bukeye bwaho chantal habyakare wari komiseri ushinzwe imari nawe aregura umwe mu basesenguzi b'imikino mu rwanda jean claude kanyamahanga arasanga imvano nyamukuru y'iyegura rya hato na hato ry'abantu bo muri ferwafa ari ukutumvikana hagati y'iri shyirahamwe na minisitiri minisiteri ya siporo federasiyo y'ubwayo nk'urwego rero umupira w'amaguru hano mu rwanda bafite n'ubundi n'ihangara barimo ubwo ni iya minisiteri ya siporo bisa nk'aho rero mu myaka yashize ubwo ndavuga kuri iyi ngoma ndetse n'iyabanje hagiye bakumvikana hagati ya minisiteri ya siporo ndetse na ferwafa umubare wo kutumvikana kuri izo mpande zombi minisiteri ndetse na federasiyo bikarangira rero bamwe barira abandi abarira abandi rero navuga ko ari ferwafa nubwo hakiri kare ngo hamenyekane abakandida bazahatanira kuyobora ferwafa hari amakuru yatangiye gucicikana acama amarenga ko alphonse munyantwari wahoze ari guverineri w'intara y'uburengerazuba ariwe ushobora kuzatorerwa kuyobora iri shyirahamwe aya makuru avuga ko uyu mugabo aherutse kugirwa umuyobozi w'ikipe ya polisi fc mu rwego rwo kumuharurira inzira yamwerekeza ku ntebe nkuru ya ferwafa i remera abemeza aya makuru basobanura ko ikimenyimenyi ari iki gikorwa cyo kwegura kwa claudette umutoni nawe ukomoka mu ikipe ya polisi fc kandi itegeko rishya ry'amatora y'abagize komite nyobozi riteganya ko ikipe imwe itagomba guhagararirwa n'abantu barenze umwe yari claude munyandinda i kigali
claude munyandinda tugushimire tunasaba imbabazi kubo umuziki wari mu nkuru yawe ushobora kuba waye mwinshi ntibashobore kumva neza amajwi asohoka ariko inkuru yawe irashobora gusubira kumvirizwa kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma akano ngaha duce dusozerera amakuru y'uno mugoroba twari tubafitiye imbere yo guhana agahindukira rero ngende nshimiye abagize uruhara bose kugira ngo ano makuru abashikire kuri mikoro ari kumwe na joe diane nahazwe nshimiye etienne karekezi yaraduhagarikiye nadia taha na enjeniyeri diego bari kumwe muhinga bw'ivyuma nabo nyene bakoze ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose nimu ntimwiyime mu kubandanya mukurikira amakuru tubafitiye ku mbuga zacu zitandukanye we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese yacu ya facebook aho mushobora gusanga amakuru atandukanye ni vowa radiyo yacu mugire umugoroba mwiza mu banyu no mu byanyu anje turongera aho bukera mu bindi biganiro bitandukanye vy'ejo ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda